ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na oriyani itanga ishaka amakuru yo kuri uno mugoroba aza kuba ashimikiye ku munsi mpuzamakungu muradutunga amakuru yo mu kanya wahoze ari umushikiranganji w'amagara y'abantu mu rwanda yagenywe kuba umuyobozi mukuru ajejwe porogaramu yo kurwanya no kurandurana n'imizi malariya ku isi mfite ishema ryo kugira gutanga umusanzu wanjye mu kurwanya malariya ku isi mpereye uko twayirwanyije mu gihugu cyacu aho mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi twari dufite ukwiyongera kwa malariya ariko uyu munsi wa none tukaba dufite imibare igaragaza igabanuka rifatika ku gipimo kirenga mirongo irindwi na gatanu ukurikije uko byari bimeze muri icyo gihe
uyu ni dr daniel ngamije inama nshingamateka ya etiyopiya yakuye umuhari w'abatigireya wagwanya ubutegetsi tplf ku rutonde rw'imigwi y'iterabwoba umukuru w'igihugu cy'ubushinwa Xi Jinping yarangije urugendo rw'iminsi itatu yarimwo mu burusiya ibihugu byombi biranegura imfashanyo ya gisirikare leta zunze ubumwe za amerika iha igihugu cya ukraine aya makuru hamwe n'ayandi twayabateguriye ntihagire aho muja ni mu kanya amakuru tuyatangurire kuyavugwa hirya no hino ku isi abategetsi ba ukraine uno munsi ku wa gatatu batangaje ko igitero c'indege zitagira abadereva cakozwe n'uburusiya mu ijoro ryakeye muri ukraine cahitanye abantu mu ntara ya kiev bindi kuri iyi nkuru fidel niyongabo ibiro vy'igihugu bijejwe gutabara mu buryo bwihutirwa vyatangaje ko ico gitero cakozwe mu kibanza kiri mw'ishure mu gisagara ca Rizichiv hafi y'ibirometero mirongo itandatu mu bumanuko bw'umurwa mukuru Kiev cononye ibibanza bibiri vy'uburaro bw'abanyeshure n'inyubakwa itangirwamwo inyigisho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu butumwa kuri Twitter uno munsi kwa gatatu yatangaje ko ibitero Uburusiya bwakoze mu ijoro ryashiriye uno munsi kwa gatatu vyarimwo indege zitagira abadereva mirongo ibiri zo muri Iran na za misile hamwe na vya muzinga perezida zelenski yatangaje ko inteko z'igihugu ciwe ziriko zituma amahoro ashobora gushikwako ni mu gihe yateye akamo amakungu kayasaba kunga ubumwe hamwe no kubahiriza ibihano vyafatiwe uburusiya yamenyesheje ko ibiganiro vy'amahoro bizoshobora kuba mu gihe conyene uburusiya buzoba bwakuye inteko zabwo zose ku butaka bwa ukraine
arakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo kuri iyo nkuru handi naho umukuru w'igihugu c'Ubushinwa Xi Jinping yarangije urugendo rw'iminsi itatu yarimwo mu Burusiya ibihugu vyompi biranegura imfashanyo uh, igisirikare ca leta zunze ubumwe za Amerika giha igihugu ca Ukraine Thomas Kamirindi arabandanya inkuru umuvugizi wa leta y'Ubushinwa Wang Wenbin yamaganye leta zunze ubumwe za Amerika avuga ko ibogamye kandi ihembera umuriro kubera inyungu zayo bwite muri Ukraine. Ku rundi ruhande yemeza ko ntaho Ubushinwa bubogamiye ahubwo ko buhangayikishijwe no gushakisha inzira y'amahoro binyuze mu biganiro. Uyu muvugizi yasobanuye ko Ubushinwa n'Uburusiya bavuga rumwe ko amahame remezo ya Loni, umuryango w'abibumbye rero n'amategeko mpuzamahanga agomba kubahirizwa kandi ko batemera na gato ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bakubise ku Burusiya. Ubushinwa n'Uburusiya bemeranyije ko impungenge z'Uburusiya na Ukraine ku mutekano wabo zigomba kwitabwaho kugira ngo intambara irangire. Banzura bavuga ko uruzinduko rwa Xi Jinping i Moscow ari urw'ubucuti, ubutwererane n'amahoro.
Nakoze Thomas Kamirindi. mu gihugu cya etiyopiya inama nshingamateka yakuye umuhari w'abatigireya wagwanya ubutegetsi tplf ku rutonde rw'imigwi y'iterabwoba idonido kuri iyi nkuru frederic nkundikije iyo ngingo ifashwe inyuma y'amezi arenga ane amasezerano yo guhagarika ingwano yahitanye ubuzima bw'abanyagihugu ibihumbi amajana n'amajana atewe ko igikomo biri mu bintu byerekana ko imigenderanire hagati y'abategetsi ba leta ya etiyopiya hamwe n'abategetsi bo mu ntara ya tigireya yasubiye kuba myiza muri iki gihe iyo ntara iri hafi yo gushinga ubutegetsi bw'imfatakibanza umuhari tplf ni wo wari ukomeye cyane muri politiki ya etiyopiya mu kiringo cy'imyaka irenga mirongo itatu gushikaho umushikiranganji wa mbere abiy ahmed afatiye ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ingwano hagati ya etiyopiya na tigireya yatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abashingamateka ba etiyopiya amajana atanu na mirongo ine n'indwi nibo batoye ingingo yo gukura tplf kuri urwo rutonde mirongo itandatu n'umwe batoye kwangiriza iyo ngingo mu gihe batanu bahisemwo kudashikiriza amajwi yabo umutegetsi mukuru mu muhari tplf kindaya gebrehi water yabwiye itorokanizo ry'amakuru associated press ko iyo ngingo ari intambwe ikomeye mu nzira yo gutsimbataza amasezerano y'amahoro
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi barakoze bagenzi bacu bayadushikirije muri ko mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika isaamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya n'amakuru yerekeye ibiyaga binini vya afurika dr daniel ngamije yahoze ari umushikiranganji w'amagara y'abantu mu rwanda yagenywe kuba umuyobozi mukuru ajejwe porogaramu yo kurwanya no kurandurana n'imizi malariya ku isi asumta kabuyi araduha idonido kuri iyi nkuru muganga daniel ngamije w'imyaka mirongo itanu n'itatu y'amavuko asimbuye kuri uyu mwanya umunya esipanye pedro alonso uherutse gutangaza ko agiye mu kiruhuko cy'izabukuru uyu yabonye iyi porogaramu kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane inkuru y'uko muganga ngamije wabaye minisitiri w'ubuzima mu rwanda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri kugeza muri bibiri na makumyabiri na kabiri yamenyekanye ku mugoroba we kuri wa kabiri mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi ry'amerika muganga ngamije avuga ko mu kazi gashya azinjiramo guhera mu kwezi gutaha kwa kane azifashisha ubunararibonye bwafashije u rwanda kugabanya malariya ku kigero cya mirongo irindwi na gatanu ku ijana mfite ishema ryo kugira gutanga umusanzu wanjye mu kurwanya malariya ku isi mereye uko twayirwanyije mu gihugu cyacu aho mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi twari dufite ukwiyongera kwa malariya ariko uyu munsi wa none tukaba dufite imibare igaragaza igabanuka rifatika ku gipimo kirenga mirongo irindwi na gatanu ukurikije uko byari bimeze muri icyo gihe ibyo twabashije gukora nk'igihugu birimo kwegereza abaturage serivisi no kubakangurira kuzikoresha harimo ndetse kuzigeza ku rwego rw'abajyanama b'ubuzima muratekereza ko ibi byose izi ntambwe u rwanda rwateye n'imbaraga mwabishyizemo aribyo byatumye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rikugirira icyizere hari byinshi bigenderwaho ariko nibaza ko imikorere myiza y'igihugu cyacu yagiye ituranga cyane cyane mu kubona ibisubizo bikwiriye ku bibazo bitandukanye by'ubuzima harimo n'icya malariya ni ibyangombwa bigenderwaho kugira ngo bahitemwo umuyobozi wayobora ririya shami ririya porogaramu yo ku isi yo kurwanya malariya muganga ngamije agaragaza ko kurandura iyi ndwara mu bihugu bitandukanye bisaba umwihariko kuri buri gihugu kuko itari ku rugero rumwe mu bihugu byose by'isi avuga ko malariya iboneka mu bihugu mirongo icyenda na bitatu ku isi mu buryo buhoraho ariko harimo n'ibindi bifite umwihariko wo kugira abaturage benshi bayirwaye bisaba uburyo bw'umwihariko kubitaho harimo ndetse n'icumi navuga muri afurika bifite ikibazo cya malariya kiri ku kigero cyo hejuru by'umwihariko mu gukurikiranwa kugira ngo turebe uko twagabanya abandura abarwara malariya ndetse n'abo yica nk'uko biri mu porogaramu y'umuryango w'abibumbye wita ku buzima yo kugabanya nibura mirongo icyenda ku ijana mu bihumbi bibiri na mirongo itatu duhereye ku bipimo byari bihari mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu icyo gihe nikigera uko malariya ikibazo cya malariya kitaba giteye ku isi ingamba zizafatwa kugira ngo tugumeho kuyirwanya no kwirinda ko ibihugu wenda byayiranduye burundu byakongera bikayigira u rwanda gahunda yo kugabanya malariya yagiye ishyirwamo imbaraga ndetse igenda igabanuka mu buryo bukomeye ingero zitangwa na minisiteri y'ubuzima ni uko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mu rwanda abantu barenga gato miliyoni imwe aribo barwaye malariya ibi bikagaragaza igabanuka ku kigero cya mirongo itatu n'umunani n'ibice bitatu ku ijana ugereranije n'abasaga miliyoni eshatu bayirwaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri muganga ngamije yabwiye ijwi rya amerika ko ibi byaturutse ku musaruro w'abajyanama b'ubuzima begerejwe abaturage umujyanama w'ubuzima avuganye n'ijwi rya amerika yagaragaje ko baganwa n'abaturage kuko babegereye fata pederi ariko aka gapimo mureba dushyiramo amaraso twashyiraho amaraso tugategereza iminota makumyabiri ni ibintu ubona abaturage bariyobotse cyane barabyishimira kubera abari hafi nta matike abasaba kugenda kwa muganga kandi isaha n'isaha baziye nta utonda umurongo akazi gategereje muganga ngamije ni kenshi kuko kugeza ubu malariya ikigaragara mu bihugu bitari bike cyane byiganjemo ibya afurika imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wms igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri hagaragaye ubwandu bwa malariya miliyoni magana abiri mirongo ine n'imwe afurika niyo yugarijwe cyane n'iyi ndwara kuko yihariye mirongo icyenda na gatanu ku ijana by'ububwandu bwose bwabonetse ku isi ndetse na mirongo icyenda na gatandatu ku ijana by'imfu muganga ngamije wahawe umwanya wo kuyobora porogaramu ishinzwe kurwanya malariya ku rwego rw'isi asanzwe ari inzobere mu gusuzuma indwara n'ubuzima muri rusange yakoze imirimo myinshi mu rwego rw'ubuzima irimo kuba umuhuzabikorwa wa global fund muri gahunda yo kurwanya virusi itera sida igituntu na malariya akazi gashya azagatangira mu kwezi gutaha aho azakorera mu gihugu cy'ubusuwisi ahari ibiro bikuru by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wms asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
harakoze asumta mu burundi ubukene bw'ibitoro by'ubwoko bwose buriko buratera agashavu benshi abiyunguruza abakoresha imodoka za tuktuk n'amapikipiki bica amafaranga bavuga ko ubwo bukene bw'ibitoro buje kunyura ibintu umuntu aravye ubuzima buzimvye bari basanzwemwo eloje buri kaneza dufitiye inkuru yivayo kuva ku kagoroba baho kuri uyu wa mbere niho hatangura kwibonekeza ubukene bw'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu bwiyongereye ku bwari buhasanzwe bwa esanse nk'uko amasoko yacu yabitubwiye ahenshi ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura kuri uyu wa kabiri hari hera nta bitoro byariko biratangwa uwo mugabo atunzwe n'umwuga wo kunguruza abantu kuri tagisi bujumbura amaze iminsi itatu yose yarindiriye kunywesha amaso yaheze mu nzira aha twese ubwanwa bwafutse umunwa ikibazo c'igitoro kabisa caturengeye nk'ubunyi guhera ku wa mungu umuntu atonze ejo twaraye ku ipompe n'ubu turacarindiriye aho kibonetse emwe ni bya kamwana wa mama banza guha izabo twebwe bagaheza bakaduha uducitse niko ibintu bimeze nakamara amazi uwo mugabo wo mu ntara y'ububanza mu burengero nawe yunguruza abantu kuri moto avuga ko igitoro gike yasigaranye aricyo yabitse yemeza ko nicyo yahora agura kuri magendo ubucubumye icyo igitoro ndiko ndakoresha nicyo nari naraguze ndabika muri reservoir sinamenye iyo nshaka igitoro kuko biragoye none ko batubwira ko igitoro ataco tuvyakira uko nk'abenegihugu kubera kitanaboneka n'ico ca magendo bituma akazi kaca gahagarara nk'ubu abashoferi benshi barahagaze uwo motari wundi nawe avuga ko abakiriya aribo babwirizwa kwishura ingaruka ni ukuvuga namba igitoro gihari yahora agenda ku gihumbi catumuca ibihumbi bibiri kubera natwe tuba twakiguze kizimbye mugenzi we amenyesha ko ubukene bw'ibitoro bushobora kumutuma afatwa nk'umubeshi kubera habwirizwa kwaka amadeni kugira abeho mbuzisha ndaba nyene nabo ntera imitwe nkabahenda ndabahenze bakampa nzoza kubaha ndose ca gitoro ingaruka z'ibura ry'ibitoro ntiziri ku bakoresha ivyuma bica amahera mu kunguruza abantu n'ibintu gusa n'abakiriya nico kimwe uwo mugabo yaganiriye n'ijwi ry'amerika maze amasaha atatu arenga yose kuri parikingi yo ku murwa mukuru wa kibitoke mu buraruko bushira uburengero yari yifuza kuja ibujumbura twabuze kuno tumanuka kandi urabona ko ubuzima nyine burahagarara gabi hatagira igitoro ubuzima butegezwa guhagarara kuko iyo hari igitoro ufise n'akazigo urashora abana bakarara bariye wazindutse ngaho kuva saa moya ukaba ugeze saa yine ntuca ubona ko urugendo rwapfuye uno munsi nyine nukwicwa n'inzara uwo mushoferi wabise bavuga ko no mu ngo hashobora kwaduka ibibazo kubera ba senaka bataha imbokoboko bifashe nabi cyane umuntu kuva mu gitondo yicaye ngaha kandi afise umuryango urumva n'ikibazo nakira gufungura gufungura umuryango kandi no mu miryango uca usanga imibano ikiba nabi ntuzotama yatacu utahanye ama bigende neza ikibazo ni ingorane rwose iribura rya mazutu rije ryiyongera ku rya lisansi ryari rimaze iminsi leta ntakirarivuga ko mugabo mu minsi iheze umuyobozi mukuru wa regidezo ishyirahamwe rya leta ritanga amazi n'umuyagankuba ryahawe uburenganzira bwo kwinjiza ibitoro mu mpera z'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri yari yatanze insiguro jean albert manigomba twebwe nta kibazo cy'ibitoro dufise kuko twebwe i dar es salaam turafise ibitoro atari bike mbwa kubera kugira bishike ino biza n'irya imodoka rero muri tariki umunani kuduga harabaye probleme muri sisiteme y'i dar es salaam amajipesi ari ku makamyo ntiyakora hama bacafata ingingo y'uko babanza kubihagarika vyose itano zari mu nzira zose barazihagarika ajy'amakamyo baza barakontora haca hose kugira ntibashobore kwiba birya bitoro iyo rero ngo ayo majipesi ariko arakora ntibemera ko zibandanya baca bazihagarika niyo ngorane yabaye rero nta ngorane kuvuga ko ari iz'ibitoro zihari ntaho kagorane kabaye gatonya tekinike kuva hadutse intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya ibihugu byose byo muri Afrika y'ubuseruko byarahungabanye mu bijanye n'ibitoro ariko vyikoze ku bigega bizoza mu Burundi h'umushikiranganji mu vyajejwe harimo ibitoro Ibrahim Uwizeye yarahebuje yabwiye abakenguza amateka ko ibigega byajamwo bitoro by'intega bizoza haba ku mugwa mukuru wa politike gitega hamwe n'igisagara c'ubutunzi bujumbura ubu vyera eka n'umukuru w'igihugu nta mwizera h'abarundi aha perezida ndayishimiye yari mu masengesho n'inzego z'igihugu n'ababwizatunga mu ntango za kuno kwezi bujumbura kumwe mubwira amagana y'amadolari bamwe babwizatunga rimwe bari kuyazana mugani mwebwe ba mbere muza utekereza kuba amadolari utaduhaye ntikwemere ukeneye ko nira kugira imana mwica rero bahunda barongora gutanga amadolari gutanga amadolari kandi igitoro kandi igitoro nk'uko umenya ngaha mu burundi hari robine mvoma gabriel usiriye umukuru w'ishyirahamwe orikome yaribaza imwe mu miti yabivuze kuri uyu wa kabiri mu biganiro yahamenyesha amakuru bitumvikana igihugu nk'uburundi gishobora kumara imyaka kitagira igitoro ubu murabona neza yuko esanse n'ibirahuri zirabura mugabo n'amazu tuyataye ko ntayahari umuntu agaca yibaza rero inyishu izoboneka igeretse mu bizogenda leta dufatiye ku mukuru w'igihugu icegera ciwe hamwe n'umushikiranganji wa mbere ko bufata ingingo zo kubuza ko abantu bose bari muri leta baja mu ruganda kuko turabona ko n'ibintu biteye isibe na byone by'uko usanga abantu bari muri leta ari abadandaza iruhande ya inoke na ry'ibitoro isukari nayo nyene yabaye umuzi w'ibuye mu burundi igihugu ikibazo c'amadolari cabaye ingorabahizi ibiciro vy'ibicuruzwa vya nkenerwa navyo bikaba vyigwije na kabiri n'imiburiburi muri aya mezi abiri aheze nk'uko ijwi rya amerika ryabitohoje ko eroje urikaneza ijwi rya amerika urakoze loje kuri iyo nkuru ubu naho ni umwanya wabungabunga ubuzima ikiganiro mutegurirwa na mugenzi wacu eugenie mukankusi ishami rya oni ryita ku buzima wms rivuga ko gukebwa kw'abagore n'abakobwa ari igikorwa cy'ubugome kiriho ubu cyakorewe abagore n'abakobwa barenga miliyoni magana abiri ku isi hagati aho abana b'abakobwa bagera kuri miliyoni eshatu muri afurika baba bafite ibyago byo gukorerwa iri kebwa buri mwaka oms isobanura ko uku gukebwa ari imigenzo yose igizwe no gukata igice cy'imyanya ndangagitsina igaragara inyuma y'umukobwa cyangwa kwivanaho burundu iki gikorwa nta kamaro gifitiye ubuzima bw'abakobwa n'abagore kandi gitera kuva amaraso bikabije ndetse no kuzagira ingorane mu gihe cyo kubyara yewe kinongera ibyago by'imfu z'abana mu gihe bavuka ku bagore bakebwe hari ubuhamya bugenda bwiyongera bw'uko muri rusange imibare y'abakobwa bakorerwa iri kebwa igenda igabanuka hirya no hino ku isi nk'uko bitangazwa n'ishami rya onu ryita ku bana unicef abagore mirongo itandatu bo muri kenya barigaragaje ngo bakorerwe ubuvuzi buhindura ubuzima babagwa ngo hasubiranywe imyanya ndangagitsina yangijwe ubwo bakorerwaga ikebwa bakiri bato ni igikorwa cy'ubutabazi cyabereye mu mujyi wa Nairobi kigamije kugarurira abagore agaciro ko kwitwa abagore bambuwe bakiri abana kurikira inkuru irambuye
mu bitaro byo mu murwa mukuru wa kenya nairobi abaganga babaga barimo gutegura umurwayi ngo bamukorere ubuvuzi bwo gusubiranya imyanya ndangagitsina ni uwarokotse igikorwa cyo gukebwa gikorerwa abagore n'abana b'abakobwa kandi yasabye ko imyirondoro ye itatangazwa kubera imiterere y'iyi ngingo umugenzo wo gukeba abana b'abakobwa cyangwa abagore ukorwa mu bihugu bigera kuri mirongo itatu byo ku mugabane wa afurika mu burasirazuba bwo hagati no muri aziya ukorwa havanwaho ibice by'imyanya ndangagitsina y'umugore igaragara inyuma cyangwa iyo myanya ikavanwaho yose akenshi ibyo bigakorwa mu bwana
nari mfite imyaka icyenda nta kintu nari mbiziho nabwiwe gusa ko nzajyanwa gukorerwa ikintu kizangira umugore wuzuye
ariko mu kwa cumi na kumwe umugore yari umwe mu bagore bagera kuri mirongo itandatu bemeye kuvuga ibyababayeho bakajya gukorerwa ubuvuzi bwo kubagwa bugamije gusubiranya ibice byakebwe byateguwe n'umuryango udaharanira inyungu kwitoyidi
hari ibyo abandi bakobwa bishimira ko bafite njye ntagira byatumye ikigero cyanjye cyo kwigirira icyizere kigabanuka cyane
ubu buvuzi bwatangwaga ku buntu mu gihe cy'ibyumweru bibiri na muganga marci bowers The clitoris is 11 centimeters in length, bigger more or less, and much of it is internal. And so what's cut in FGM is just the tip. So it's like cutting the tip of the iceberg. But beneath the surface is the iceberg. And so what we do in our surgeries is we bring that iceberg or the, the clitoral body to the surface so that it can be realized and, and, and sensate.
muganga bors avuga ko abaza kwisubiranya baba bifuza kongera kuba abagore buzuye I mean, it's life changing, and, and this is the this is a term that we hear over and over again. Um, they sen- they feel like they have their sense of womanhood about uh, back. Again, it isn't even a sexual motivation um, in in most of the cases. The thing that is most common is that they just want their sen- they don't feel like a full complete woman, and they want their womanhood back.
uyu mugenzo wo gukeba abana b'abakobwa urangiza cyane haba mu gihe gito n'igihe kirekire bamwe mu bakobwa bawukorewe barapfa kandi ingaruka z'igihe kirekire zawo zirimo indwara zibasira imyanya ndangabitsina n'umuyoboro w'inkari ingorane mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ibibazo mu gihe cyo kubyara ndetse n'ububabare bwo mu ntekerezo My understanding of uh, clitoroplasty is that um, it's not the solution.
kubaga ubwabyo si igisubizo ku ikebwa ry'abakobwa ariko byuzuzanya n'umuhati uriho ugamije guhagarika iri kebwa nibwira ko uwabikorewe aba ashobora gufashwa hanyuma
Judy Gitawo ni umuhuzabikorwa ku rwego rw'akarere ka Afurika mu muryango Equality Now ni umuryango utegamiye kuri leta ukora ubuvuzi ku guteza imbere no kubahiriza uburenganzira bw'abagore n'abakobwa arasobanura uko iki kibazo cy'ikebwa ry'abakobwa gihagaze muri Kenya no muri Afurika yose
uko ikebwa ry'abana b'abakobwa rihagaze ntangiriye muri afurika ku bijyanye n'amategeko hari nibura ibihugu bine bigaragaramo cyane uyu mugenzo w'ikebwa ry'abakobwa ariko bikaba nta mategeko yashyizweho abuza icyo gikorwa bivuze ko ikebwa ry'abakobwa muri ibyo bihugu ririmo gukorwa nta buryo bwo kubiryozwa na buke ku babikora ku rundi ruhande ikintu cyiza ibindi bihugu bigaragaramo uyu mugenzo w'ikebwa ry'abana b'abakobwa byo nibura bifite amategeko aribuza kandi ibyo bivuze ko nubwo imibare ikiri hejuru hari nibura amahirwe y'uko ababikora babiryozwa ku byerekeye kenya by'umwihariko hari amakuru meza imibare iheruka y'ubushakashatsi mu by'ubuzima yerekanye ko imibare yagabanutse kuva kuri makumyabiri n'umwe ku ijana kugera kuri cumi na gatanu ku ijana uyu mwaka ariko kandi imibare iracyari hejuru muri amwe mu moko akora uyu mugenzo navuga ko ingufu zashyizwemo zitangana hose biterwa na buri gihugu ku rwego rw'umuryango w'ubumwe bwa afurika dufite gahunda ya sarema igamije kwihutisha umuhate ushyirwamo ku buryo icya mbere hashyirwaho amategeko abuza uyu mugenzo mu bihugu byose bigaragaramo ikebwa ry'abana b'abakobwa ku kigero kiri hejuru ku buryo nibura hari intangiriro umurongo wa politike waheraho hanyuma icyo gihe uruhare rwaba urwa buri gihugu muri byo urwa buri leta ngo itangire ishyireho umuhate mu ishyirwa mu ngiro ry'aya mategeko ariko no mu guhugura abaturage no kwemera ko ikebwa ry'abana b'abakobwa ari ikibazo cy'imico n'imigenzo bityo bikenewe ko abaturage ubwabo basobanukirwa ingaruka zacyo kugira ngo uyu mugenzo bawureke tugomba kandi kwemera ko muri bimwe mu bihugu habayeho gusubira inyuma ikebwa ry'abana b'abakobwa ritera ingaruka kuva ku bigaragara inyuma ku mubiri kugera mu ntekerezo ingaruka ziva ku ihungabana kugera ku gahinda gakabije no kwiheba dufasha abakorewe iki gikorwa hamwe n'abafatanyabikorwa bacu mu kubaha ubujyanama ku buzima bwo mu mutwe ubujyanama ku ihungabana mbese tubagira inama kugira ngo babashe kwakira ibyababayeho babone uko bashaka ubuvuzi bufatika mu gihe buboneka ingaruka zigaragara nazo ubwazo ziteye ubwoba kuva ako kanya ikebwa rikimara gukorwa ndavuga ko ibyo birimo kuva amaraso menshi nabyo bishobora guteza indwara zatera urupfu kubyimba k'umuyoboro w'inkari n'ibindi ibyo nabyo bikaganisha ku ngaruka zirambye nk'uko tuzizi twatangiye ikiganiro ku ikebwa ry'abana b'abakobwa igihe iyi ngingo kuyivugaho byafatwaga nk'ikizira mu bihugu byinshi bimwe mu bihugu byari bitarashyiraho amategeko hano uyu mugenzo nka liberiya ntibyashobokaga kuganira kuri iyi ngingo muri sierra leone naho ahatari hakajyaho itegeko ntibyashobokaga kuganira ku ikebwa ry'abana b'abakobwa uko bimeze ubu si ibiganiro gusa ahubwo muri liberiya hari umushinga w'itegeko ugeze mu nteko nshingamategeko ushobora kwemezwa mu gukora ibishoboka ngo ntibigarukire mu guca intege uyu mugenzo ahubwo no kuwukora bihinduke icyaha
asita tarawore akomoka muri burkina faso yakorewe ikebwa ubwo yari mu gihugu cye cy'amavuko yaje muri leta zunze ubumwe za amerika gushaka ubuzima ari kumwe n'umukobwa we atifuzaga ko yakorerwa amarorerwa yo gukebwa nk'ayo we ubwe yakorewe nyuma y'imyaka myinshi yarabicecetse madamu asita yaje noneho gufata umwanzuro wo kujya kwibagisha ngo bamusanire imyanya ndangagitsina ni ibi yatubwiye
ndibuka ubwo nakorerwaga ikebwa byabaye mfite imyaka ine y'amavuko ndetse nibuka ko twari nibura batatu cyangwa bane mu muryango wacu twajyanywe gukebwa ababyeyi nta bushobozi bari bafite bwo kubikoresha kandi byasabaga amasefa ibihumbi bibiri icyo gihe rero icyo gihe nari ifite imyaka ine ababyeyi babashije kunyohereza na murumuna wanjye hamwe na mukuru wacu twari bane twarakebwe ndacyibuka uwo munsi byansigiye mu by'ukuri ishusho ntazigera nibagirwa nyuma y'ububabare wumva iyo wafashwe ku ngufu kandi bigakorerwa ku gice kibabaza rwose tekereza ubwo bubabare igihe bufata ngo ukire uwo mubabare wose n'uburyo byakozwe ubwabyo ntibinakorerwa nibura kwa muganga bikorerwa mu rugo hakoreshejwe ibikoresho bitanakwiye no kukuvura bakuvurira mu rugo bakagurisha mu kukwitaho tekereza ibi byose ariko ibyo si cyo kibazo cyonyine giteje ikibazo gikomeye ni ingaruka nyazo zabyo uba ugiye kuzumva ukuze kuko iyo umaze gukira usa nk'ubyibagiwe ariko iyo ugeze mu kigero cy'ubwangavu mu gihe ugiye kubyara aha niho ikibazo nyacyo gitangirira kubera ko bisa nk'aho ari igikomere cyari cyarakize hanyuma mu gihe cyo kubyara bikagorana cyane ndetse bituma ukomereka cyane biturutse ku kuba warakebwe ukiri umwana kuko umugore utarakebwe we abyara nta ngorane ahuye nazo ariko umugore wakebwe bisa nk'aho ari inkovu ya kera yongeye gucikamo ibisebe rero ntabwo hakweduka ahubwo haracika yewe bishobora no guteza gutakaza amaraso menshi nabyo byaganisha ku rupfu kandi nibuka ko igihe kimwe byajyaga bintesha umutwe bikandakaza nkatekereza nti kubera icyo umuntu yankuyeho igice cy'umubiri wanjye bisa nk'aho hari icyo naburaga nk'umugore rero naje kumenya ko muri burkina faso ushobora guhabwa ubuvuzi bwo gusubiranya igice cyakebwe umuganga ubikora aba mu bufaransa kandi rero kubera ko ndi muri amerika nahisemo gusaba randevuye mu bufaransa ariko niyo ubikoze sintekereza ko bigira icyo bihindura ku busugi bwawe ntabwo bikugarurira ubusugi ariko ikintu cyiza kuri byo ni uko wakongera kwiyumva nk'umugore wuzuye iyo niyo nyungu icyo wari warambuwe kirakugarukira ibyo nibura biguha amahoro y'umutima nasaba ko twashyiraho amategeko mu bitaro aho abagore babyarira tukabigira itegeko ko mu gihe ubyaye tuguha inyandiko kuko dutanga ifishi y'urukingo buri myaka ibiri umwana akajya agarurwa kwa muganga bakagenzura ko yakebwe basanga yarakebwe ababyeyi bombi atari nyina gusa bagafungwa
abantu nibura icyenda baherutse gupfa muri Guinea ekwatoriyale bazize icyorezo cy'indwara yandura vuba kandi yica ya marburg kuva ibonetse muri iki gihugu bwa mbere ni indwara ijya gusa na ebola ibindi kuri inkuru
gineya ekwatoriyale yemeje iyaduka bwa mbere ry'indwara yandura kandi yica ya virusi ya mariburu avugana na televiziyo y'igihugu minisitiri w'ubuzima yavuze ko impagararizi z'ibizamini zafashwe zikoherezwa muri laboratwari y'ikigo institut pasteur cyo muri senegali byagaragaje ko abasuzumwe banduye mariburu ijya gusa nka ebola
Por el, causada por el virus. Indwara iterwa na virusi ya mariburu irakomeye kandi irica.
Este virus causa una fiebre hemorragica.
Iyi virusi itera abantu umuriro mwinshi cyane no kuva amaraso. Igipimo cy'impfu ku banduye gishobora kugera kuri mirongo inani n'umunani ku ijana.
Para que se hagan una idea.
Kugira ngo ubyumve neza, igipimo cy'impfu cya covid cumi n'icyenda ntikigeze kigera kuri kabiri ku ijana.
La tasa Kugeza ubu nta rukingo rw'iyi ndwara ruraboneka.
no existe vacuna preventiva.
uretse abantu icyenda bamaze gupfa gineya ekwatoriyale yatangaje ko hari abandi bantu cumi na batandatu bakekwaho ko banduye virusi ya mariburu oms iratangaza ko ibimenyetso by'iyi ndwara birimo guhinda umuriro kugira umunaniro no kuruka ibibumbe by'amaraso ndetse no gucibwamo kugeza ubu abantu bashyizwe mu kato ndetse n'ingendo zirahagarikwa muri kiyentema igihugu gituranye cya kameruni nacyo cyahagaritse ingendo ku mupaka gihana na gineya ekwatoriyana kubera impungenge z'ubwandu bwaturuka muri icyo gihugu arakoze mugenzi wacu ejo nimukangusi kuri icyo kiganiro mwari muri kumwe nawe hene itanga ishaka ndashimiye nadia taha yadufashije kwegeranya kino kiganiro edi gwema niwe yarahagariye ibiganiro murakoze mwese